iyi ni ijwi rya amerika turamukije inshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu itariki icumi z'ukwezi kwa munani n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio muri kumwe nanje aloise bigirimana turi washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
intumbero y'iyi festival amahoro ni gukoranya abarundi bose aho boba bari tubifashijemo n'indirimbo z'abaririmbyi donc b'i Burundi no mu buryo bw'inkino bifasha mu gukoranya cyane cyane urwaruka uyu ni Gratin Mbonayo ni umuhuzabikorwa mu isabukuru yitiriwe amahoro iriko irategurwa mu gihugu cy'u Burundi iyi nkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye tugiye kuzibashikiriza mu kanya radiyo ijwi rya amerika nk'uko tubibashikirije mu burundi buca haba isabukuru ryitiriwe amahoro rizoba guhera igenekerezo rya cumi na kabiri gushika igenekerezo rya mirongo ibiri n'imwe z'uku kwezi k'umunani abatunganije iryo sabukuru mu kiganiro bahaye abameshamakuru kuri uyu munsi wa gatatu bamesha ko bafise umwizero ko abaririmbyi bahunze igihugu bazoza muri iryo sabukuru ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu fidelite ishatsi
icivugo c'iryo sabukuru ni ico dupfa kiruta ico dupfa iryo sabukuru rizomara ikiringo c'indwi kuba yiteguye n'akaryo keza ko guhuza abarundi gatambo nayo ni umuhuzabikorwa muri iryo sabukuru intumbero y'iyi festival amahoro ni gukoranya abarundi bose aho boba bari tubifashijemo n'indirimbo z'abaririmbyi donc b'i Burundi no mu buryo bw'inkino bifasha mu gukoranya cyane cyane urwaruka mu bitekerezo kurangurwa muri iryo sabukuru hari ibyo kwinonora imitsi nk'amahiganwa yo koga imipira y'amaboko nka volleyball na tennis ibi navyo bizotangura ku bigenekezo ya cumi na kabiri gushira ya mirongo ibiri ukwezi k'umunani iryo sabukuru izosozerwa n'igiteramo c'abaririmbyi kizobera ku kibuga citiriwe umugangazi wa gasore mu gisagara ca bujumbura ku munsi wa mungu tariki mirongo ibiri n'imwe ukwezi k'umunani muri ico giteramo nta muririmbyi n'umwe akumiriwe haba ku bari mu gihugu canke abari hanze Bruno Simbavimbere batazira memba arongoye ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi rimwe amashirahamwe riko yateguye iryo sabukuru sabukuru twise sabukuru ry'amahoro ryuguruye imiryango ku baririmbyi bose bari hanze n'abari ngaha mu gihugu abantu bose biyumva yuko ubutumwa buciye mu ndirimbo ari ikintu gikomeye rwose tukavuga duti ni akaryo keza ku baririmbyi abari ngaha n'abari hanze ko kwerekana yuko ikintu citwa amahoro kuva mu Burundi habaye ibyo kwiyamiriza gusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza mu 2015 hariho abaririmbyi ari mu mwuga w'abarundi bahunze abo nabo genje basigiye mu gihugu bari bafise inguvu nyinshi nk'uko bivugwa na Christian Savier umesha makuru kuri radio isanganiro akora ibiganiro by'umuziki kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu abari ngani bo benshi mugabo abagiye nabo bafise inguvu nyinshi n'abaririmbyi bakomeye gose naho atari benshi cane nibo bari bakomeye bayoya hariho Lion Story hariho Satbi hariho Mukombozi hariho benshi ba Rafro hariho aba n'abacuraranzi abagitariste bose baragiye ababatwe ba orga bavuza mu bubare bwa hari Kigali mu ishirahamwe ry'abaririmbyi Amikede Musician bafise imyizero ko abaririmbyi bagiye bazokwitabira iryo sabukuru yamana nta cemeza ko bazoza batubwiye hari uwitwa Arafro hari uwitwa Edi Kamoso hari Satubi Saturama Bafrika bamwita abo nuvuga yuko ubu kano kanya hari ubijejwe ko baravugana eh aha ko baravugana ku buryo nko mu masaha bizwa namenye neza yuko mu kiganiro abari kubatunga iryo sabukuru batunganije ku bamenyesha makuru kuri wa gatatu abamenyesha makuru babajije ku bijyanye n'umutekano cyane cyane ku bayirimbyi bahunze igihugu yamenye inshuti zatanzwe ntizanyuze bamwe mu baraho Alain Novamani Rambona numenyesha makuru muri radio y'imico kama mu gitarabona ko bose bahuriza ko amahoro ahari bamwe bavuga bati hari abantu batogitogwa ibiziga nk'abaririmbyi bari mu Rwanda cyangwa bahunze kino gihugu barakubwira bati iyo fasi sabukuru twe birashoboka tugora kuyizamo ko ntitwumva ko dutekaniwe hama twabajije tuti mbega garanti de security nkabo yiyumva ko mbongo boba haki hantu bakehanije ku mahoro yabo ku mutekano wabo byogenda gute isho ravuga ati barashobora kuza garanti umutekano zo buhari mugabo rero urumva ko umuntu yamana utubazo ukaba ati gute ni bande bazohagarikiye mbega no yo garanti izotangura ryari ihere ryari ubwo nta uzohaba aheragiza igiteramo hama mu nyuma ya garanti y'igiteramo giheze ugasanga barijwe ibindi novuga ko inyinshi itatuma na gatoya abo barimvyi baza bataza bamwe mu barimvyi basigaye mu gihugu c'uburundi bavuga yuko atakizopfa naho imana platini batazira king plata ni umwe mu baririmvyi ari mu gihugu c'uburundi ubu mwaka uraheze ubuye ibintu bitifashe neza uzoba ari umunsi wo kuraba ukuntu tuja hamwe tugasubira hamwe tukaba mu mahoro bataje sinibaza ko vyohagarara kuko twe turi ngaha turifuza amahoro n'abari hanze barifuza amahoro ko barifuza gutaha ni mu gihugu cyabo ndizeye neza ko bizogenda neza twe turi ngaha turabaririnzi abagiye n'abaririnzi ni kwa kundi nyene ni umuziki kugenda imbere mwomenya ko iryo sabukuru iriko irategurwa n'amashirahamwe umunani muri iyo harimwo amashirahamwe mvamakungu nka za hcr na pamu hamwe n'amashirahamwe akukira amadini ari mu burundi ibujumbura mu burundi fidelite yishatse ijwi rya amerika
Warakoze fidelite mu Burundi kandi cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu amenyesha ko inteko mpuzamakungu zigizwe n'abapolisi barenga amajana abiri zidakenewe muri ico gihugu. Iyo niyo nyishu yahaye abashinga amateka n'abakenguza amateka kuri uyu musi wa gatatu yari yagiye gushikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe mu kiringo c'amezi atandatu n'ubushikiranganji umunani bumwe gukira inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka i Bujumbura mu Burundi Ikigira cha mbere c'umukuru w'igihugu yabwiye abashinga amateka n'abakenguza amateka ko ubushikiranganje umunani ajejwe kuri mirongo ibiri na bubiri bugize leta y'u Burundi bwaranguye ibitari bike mu kiringo c'amezi atandatu arangiye ico Gaston Sinimwo ashira imbere nuko abarongoye ubushikiranganje ajejwe bishikiye mu gihugu hagati mu ntumbero yo kugarukana amahoro n'umutekano umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi yagarutse ku ngingo y'inama ya onijejwe umutekano ku isi yo kurungika inteko mpuzamakungu mu Burundi kandi umutekano wifashe neza umukenguza amateka Reverien Ndikuriyo turatahura ingene abanyagihugu ariko barakora umutekano uriko uragaruka muga hariho igi- igipande c'isi bisubiza inyuma ikavuga ngo sibyo mu kirundi avuga ngo u- ugomba kukurya ntabwo icyo gukoza umva n'ubu rero turatera imbere umutekano mugabo gaca bavuga ngo twarasubiye inyuma ngo nibaza n'ingabo ngo nibaza n'abapolisi ivyo navyo twagomba yuko umutubariza neza kugira ngo umwenegihugu w'umurundi abitahure neza kuri ico kibazo ikigera ca mbere c'umukuru w'igihugu yishuye ko izo nteko zidakenewe muri kino gihe mu Burundi kuko umutekano wifashe neza abaserukira abandi bagarutse ku bijanye no gukundishwa igihugu bavuga ko vyatitutse muri abo harimo ikigera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka Anise Niyongabo asanga abarundi batayaga neza igihugu cabo mu makungu agasaba ko bohabwa inyigisho zo gukunda no gukundishwa igihugu ngaha iyo uri kurumviriza iradiyo canke ugiye ahantu abantu bakoraniye ukumviriza abantu ingene bayaga bakunda kuvuga ibintu bibi biba mu gihugu ariko hariho ibintu vyiza cane uburundi bufise kandi bwisangije mbere gusumba ibindi bihugu abantu badakunda gushira imbere kugira rero abantu bige gukunda igihugu cabo bo kwiga ubwa mbere kukivuga neza Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu aremeza ko abarundi batagikunda igihugu nk'uko amaze kuvyibonera Gaston Sindimwo aravuga bimwe mu vyokorwa kugira abarundi basubire ku murongo Eh, ni ikibazo turiko turibaza ati mbega ntitwosubiza abantu bakaramutsa idarapo Eh, kera turazi ko tukiri abanyeshuri cyangwa guharuka aho ubonye idarapo iriko iraduga ukarengana bacu- baguhagarikaho nyene ugapfukama ukiriga upfukamye uraba iryo darapo ririko iraduga kuko no muri ryo rurimbo rw'igihugu cacu harimo inyigisho zo gukunda igihugu Eh, nibaza yuko nk'uko mwabivuze tugiye kuraba n'ababijejwe kugira ngo izo nyigisho zo gukunda igihugu zitangure mu ishure ku mirimo ya misi yose hanyuma bitandukire n'abenegihugu iruhande y'izo nyigisho zo gukunda no gukundishwa igihugu abashinga amateka basaba ko honatangwa inyigisho ku basirikare izo nazo zoba ari zo kubigisha kuvavanura n'akageso ko gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yishura ko abasirikare batarabavanura n'ako kageso bari ku rushi gaston sindimwo aremera ko kubigisha bikenewe ariko ko hakwiye gushingwa amategeko mu nzego z'umutekano byinshi nko mu gisirikare biza bivuye hanze E, murabibona e, twebwe rero nibaza yuko n'amategeko bishoboka yuko e, ashingwa tuzoyashinga E, mugabo twoshaka cane cane itegeko rikuru ni ukwigisha umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda yaranarongoye ibikorwa vyo kuri uno wa gatatu nawe yashikirije amakenga ku bijanye n'igwirirana ry'abantu riri ku murindi udasanzwe mu burundi yasabye ko hoba politiki itomoye kugira ico kibazo gitorerwa umuti icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yashikirije ko ico kibazo atari co gutangira inyishu vuba na bwango gaston sidimwo yishuye ko intambwe ya mbere kuba uguhimiriza abarundi naye ku kibazo c'imigenderanire hagati y'uburundi n'u rwanda kitifashe neza neza muri kino gihe icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yishuye abashinga amateka ko atamvura idahita bivuye kuri bene ivyo bihugu bibiri ingorane zihari zizotorega umuti ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika arakoze mugenzi wacu Evariste nzikobanya nka ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM ijana zine n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda mu Burundi mudukurikiranira kuri FM mirongo icenda na zine n'ibice icenda no kuri FM mirongo icenda na zitanu n'ibice bibiri
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika amakuru yacu arabandanya mu gisagara cya ngozi hariko harabisekeza ryo kugara ubunywero n'uburiro bidakwije amategeko mu by'isuku muri icyo gisagara bene amazu yugawe bavuga ko bahawe ikiringo gito cyo gushyira mu ngiro ibyari bibuze ni inkuru dushyikirizwa kandi twateguriwe na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze
muri karitiye ya kigarama iri mu gisagara cya ngozi niho hugawe ubunywero n'uburiro byinshi uwo munyagihugu ari mu bugariwe uburiro avuga ko ibyo bari basabwe gukora n'igisata kijejwe isuku n'inyigisho ntunganyamagara mu ntara y'ubuvuzi ya ngozi bari bakozemo ibitari bike aha mudusanze ni mu kigarama tukaba twari dusanzwe turangura ibikorwa byo guteka resitora resitora ntonto y'abanyagihugu batoba ni naho kandi twebwe n'umuntu umuryango ni naho hari hadutunze kuko dufunguriye abo banyagihugu natwe niho twahava tugafungura twatubitse imikanda mu nda kubera ko abategetsi baje bagasanga ngo ntihakwije gukora natwe turavuga tuti none ikibura n'igiki tugikore baratubwiye amatwarete twarayakoze gusiga mu nzu twarabikoze ni ukuvuga mu byo bari bategetse byose twari twarabitunganije ariko ntitubona ko umenga barashaka gusubira kutwugururira ngo tubandanye dukore uwo munyagihugu avuga ko ikiringo bari bahawe ari gito cyane kugira babe bakoze ibyo basabwa n'amategeko kugira uburiro bwiwe bwemerewe gukora iruhande yiwe yamara hari uwundi mukenyezi afise ubunywero yemeza ko bari bagabishijwe hakiri kare kiretse ko bimwe mu byo basabwe bisaba uburyo bwinshi nko gusiga amarangi gusubiramo isima ishaje n'ibindi iyo ngingo yatumye havuka umwumvikano muke hagati y'abapanze amazu na beneyo nk'aba bapangaye nk'uko batwugariye nta n'umwe ashobora kuduha n'amahera n'ubu batari karakora ntaguha amahera wumva rero twebwe natwe duca tugira ingorane ugaca usanga rero tugize ingorane tugaca mu guhazuka nk'uko ubugariye wewe ako karesitora watanze ati nibagakoreremo bagakoreremo iresitora cyangwa ari akazu ushize ngaho ngo badandaze intuze nk'utuyoga bagashya baza bakugara nawe ucubwira ingorane kandi uwo nawe yaje kuguha utwo dufaranga yatuguhaye kugira ngo arondere nawe ubuzima ubuzima ari bugashya rero buhagarara mugashya mushwana nsubiza nkubagize nk'ibintu hamwe vyomara nk'ukwezi cyangwa amezi abiri catugira ingora ubunywero n'uburiro bwugawe bugendegwa n'abanyagihugu bato bato bisumamwo mu buzi buto buto mu gisagara ca ngozi kuko ibiciro biborohereza ntiborohewe gufungura igihe cy'isaha zitandatu aho twashika aho muri quartier ya Kigarama muto no musi warusoya afungura saa sita oya nta na hamwe kabisa aho rufungurira abatarugara mwe mw'ibi bice nyene mw'iyi misi ihetse n'uno musi vyaboroheye oya none amaresitora ameze neza kwije amategeko muraje kuyafunguramo gusa arazimvye nk'ubu niyo tugiye kuza turiheberamwo mw'ino misi ariko dusanga umuntu asesagura wahora ukoresha igihumbi cukoresha bibiri kanarinze kuza kubihiga mu ntuzenya ikinyamihige nayaho byabutse nyine bitubona hugaye ubu none wagize urugendo rungana gute rw'isaha yose rero wumva uri ku kazi wumva uba ukigakoze utacufata urundi rugendo porogaramu y'ibikorwa ukaba uca urayihagarika kuri ico gikorwa co kugara ubunywero n'uburiro budakwije amategeko mu gisata kijejwe isuku n'inyigisho ntunganyamagara mu ntara y'ubuvuzi ya ngozi batweretse imvo n'imvano yaco mu nyandiko z'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ronya nganda sida mu iketegiwe nimero ibihumbi bitatu n'ijana na mirongo ine na gatandatu cab ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryo kuwa cumi na kane ukwezi kw'indwi ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umushikiranganji w'amagara y'abantu muganga josiane nije imbere yisunze ivyasabwe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano yandikiye abayobozi b'intara z'ubuvuzi kugenzura ubunywero n'uburiro mu gisagara ca bujumbura no mu bisagara vyo hagati mu gihugu aca abasaba kurungika urutonde rw'ibibanza bizoba bidakwije inama nkuru y'umutekano y'igihugu nk'uko biboneka muri urwo rwandiko yasaba ko uwugurura ubunywero canke uburiro yoba yarabisavye akavyemererwa uwufise uburiro canke ubunywero budakwije ibisabwa akugarirwa gushika abikwije igisata kijejwe isuku n'inyigisho ntunganyamagara mu ntara y'ubuvuzi ya ngozi caciye kigira igenzura ry'ivyo bibanza ku igenekerezo rya cumi n'umunani z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibibanza ijana na mirongo irindwi na bibiri vy'uburiro canke ubunywero vyo mu gisagara ca ngozi akaba arivyo vyarungitswe mu bushikiranganji ko bidakwije nivyo bibanza biriko birugagwa uno musi n'abajejwe intwaro nk'uko umushikiranganje w'amagara y'abantu yanditse abisaba mugenzi we w'intwaro yo hagati mu gihugu mwikete nimero ibihumbi bitatu n'ijana na mirongo umunani na kabiri cab ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryo kuwa cumi n'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariko mu gisata kijejwe isuku n'inyigisho ntunganyamagara mu ntara y'ubuvuzi ya ngozi bakaba babwiye ijwi rya amerika ko abakosoye ivyo bari babuze kuva habaye igenzura batugarirwa ingozi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika ijwi rya amerika ubu naho ni umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
jerome niyonzima ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze inshuti bakunze b'ikiyago cya politike ntorere kazoza uno munsi tugarutse ku kibazo kijanye n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi tugashimikira ku vyiyumviro vy'abanyapolitike ku vyerekeye ingingo y'inama nkuru jeje umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni inomero mirongo ibiri na gatatu ubusa gatatu iherutse kwemezwa yo kurungika abapolisi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani mu gihugu cy'u Burundi bazaba baje gufasha mu vyerekeye kunganira umutekano no guhagarikira ivyerekeye iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu abanyapolitike batandukanye barafise ingene bakiriye iyo ngingo muri kino kiganiro tukaja kumva aho urongoye umugambwe radebu honorable jean de dieu mutabazi n'umuvugizi w'umugambwe sanyafrodebu honorable fenias nigaba bahagaze kuri iyo ngingo yo kurungika abapolisi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani mu gihugu cy'u Burundi iherutse gufatwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu bisabwe n'igihugu cy'ubufaransa abo batumire reka nsabe terance imanirakiza abaganirize kutagumana n'isoko ry'amazime naba muyage muzibukira ibyo bimene ijambo ririca ritishe naho rigakiza vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi vugana vugana Eka rero mu kwinjira neza na neza mu kiganiro twakire umutumire kuri telefone eh, mushinga ntahe eh, Phineas Nigaba turabaramukije tunabaha nikaze.
Eh, mahoro neza ndabashimiye cyane ko mwadutumiye Mhm, Nk'uko mwavyumvise mwebwe mukaba dukurikirana akaba ari umuvugizi w'umugambwe Sahwanya uh, Frodebu mpere kuri wowe nyene wakira gute iyi ngingo yo- y'i- y'igisata cawe nikije umutekano.
twebwe mu mugambwe sawanya forodebu nk'uko uwo mugambwe ushyira imbere iby'agateka kazina muntu ugashyira imbere ibyo igihugu cyubakiye ku mategeko ugashyira imbere ibijyanye n'umutekano kuri bose atankunzi atamwana n'ikinono kandi tukaba tuzi ko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa iyo ngingo twebwe twabonye ko eh, twoyishyigikira cyane twayakiriye neza cyane cyane ku si ku- kubera igitigiri igitigiri kibateza kutwungikira benshi cyane kuko eh, bo- kugira ngo baze kudufasha ariko twe dushima intumbero kubona urwego nka ruriya rwa- rw'ishami mpuzamakungu oni ru- rutanguye kubona ko mu gihugu cy'u Burundi hageze ko gorungika abantu baza kuraba ibiriko birakorerwayo icyumviro turagishima turabona ko baramaze kubona neza ko mu Burundi hari bitagenda neza ari nacyo gituma biyumviye gufata iyo ngingo Rwe- twebwe muri abanyafurika rero turabishima turabikenguruka tukibaza ko n'abandi bo bikenguruka bakabishima kuko ari biza biza gufasha kugira ngo tuve muri izi ngwane turimwo bitume igihugu gishobora kogorora bitume nk'uko mwabivuze dushobora kugarukana umuti- umutekano ushobora kugaruka muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi bigatuma kandi dushobora gutsimbataza iby'agateka kazi na muntu Reka tugaruke muri studio Jean Dodier Mutabazi iyi ngingo muyakira gute.
twebwe mu mugambwe radebu n'indi migambo ducuditse harimo imwe twari twarajyanye mu matora Mm, abarundi barazi yuko eh, jewe nari umwe mu bakandida bahiganiwe ku rwego rw'umukuru w'igihugu naho ntaronse amahirwe yo gutsinda kandi tukaba twebwe turi tutavuga rumwe na leta ijya ngingo si ukuyakira nabi gusa twarayiyamirije icyatumye tuyiyamiriza si ikindi bayifashe batisunze ukuri kubera iyo uriko uraraba uko ibintu byagiye biragenda eh, ubwa mbere igihe bariko barafata ijya ngingo umuntu uze uwaserukira ubufaransa ari ubufaransa bwazanye icyo bita proposition integuro Bavu- bavuga yuko ngaha mu burundi hagira habe ihonyabwoko ihonyabwoko benshi baranasongora bakavuga ati ni ihonyabwoko bw'abatutsi min- la minorité tutsi kubera eh, bijya bivuga ngo haraba ihonyabwoko rya rya politike bijya n'ibintu bitaba bi- bitaba bifashe aro ico ni kinyoma ca mbere ica kabiri bakavuga eh, ico ca mbere sinabivuga giheze ba- no muri no muri Suisse muri amaheze baragifatiye ko bavuga ngo ni ngo turi muri f- phase pré-génocide yuko hagira habe ihonyabwoko ngaha mugabo icyo kinyoma kimaze umwaka bagikoresha ngo raba neza raba neza hagira habe ihonyabwoko n'igihe batanguye kubivuga muribuka yuko mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika iniyo afurikeni naho nyine bari kubera ibinyoma bari bababwiye bari baravuze yuko hoza a- igisirikare ibi- kirimo abantu ibihumbi bitanu maprobu mugabo twarabyiyamirije turasubira turanasigura gushikaho icyo cyiyumviro bagiheba muribuka yuko n'igihe haza abakuru b'ibihugu batari bake kwirabira ibi- ntuzeye uko i- uburundi bwifashe basanze ari ibinyoma gusa kimwe cya maprobu uribuka yuko barakivuze bijya bihumbi bitanu turasubira turasigura turongera kandi turavuga tuti nibaza bazoba baje bateye igihugu cy'u Burundi bazoba baje guhagarika demokrasi Kumbure ibyo turaza tubigaruke turabigaruka turabigarukako kaduha ijambo mugenzi wawe Phineas eh, mugenzi wavuze yuko iyi ngingo idakenewe mu Burundi kuko ifatiye ku binyoma mwebwe kubganyu mubona yuko mwe mumeza yuko ikenewe ikenewe kubera iki jewe ni umubabaro mwinshi kuvuga ko ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryofatira ingingo rigufatiye ku binyoma na- na- genda bi- numva biteye akababaro cyane kuko rijya shyirahamwe n'ishyirahamwe rifise ingene rikora rifise ibyo rikorera ko rigaza gufata ingingo ariko ryatohoje rero turabye aha mu burundi uyu munsi hari uwovuga ngo nta bantu bafunzwe barenganywa wuzuye ubusho uyu munsi wovuga aha mu burundi ngo nta bariko baratoteza abandi babahora ibyiyumviro byabo bya politiki uyu munsi wovuga ko nta bantu barenga ibihumbi bibiri n'amajana atanu bataye igihugu bakomoka kubera ibintu by'umutekano bita- bitameze neza uyu munsi wombwira ko mu bundi ntabanyuruzwa ntitumenye irengero ryabo uyu munsi wombwira ko mu burundi amaradiyo akora uyu munsi wombwira ko uyu munsi mu burundi amashyirahamwe ategamiye adaharanira ibyicaro bya politiki akora neza uyu munsi wombwira neza ko imigambwe ikora ukuri kwamye ibyo byose rero bi- umuntu abibonye acabona ko mu gihugu cy'u Burundi hariho ibitagenda neza rero iyo abantu ishyirahamwe mpuzamakungu hari ririya ribonye ko mu gihugu hariho ibitagenda neza riratohoza hama rika- kuko barafise amategeko abagenga si abantu si abantu bahuruduka ni abantu bafise ibintu bakorera ko kandi n'abahinga Mhm, reka tukiri ngaho nyene tugaruke muri studio gatoya Eh, ngaruke kwa Jean de Dieu Mu- mutabazi hamwe iyi ngingo yo- igiye mu ngiro uburundi bwohombike candakizako mugabo Phineas turazi naye twahorana muri Frodeo Ka- d- eh, kandi nari ni- ni- na- nari nibagiye kumuramutsa yaringira ngo ari muri Cibitoke ndamuramukije mugabo ivyo amahoro neza mutabazi je ndakomeye urandamukiza abanyacibitoke bose uragaruke muri forodebu rero ariko kandi oya kandi ah, kandi abafrodeo benshi bariko bariyizira muri radio Era- U- ushaka nje iyo bariko barava reka mugabo ntunyibagize icyiyumviro reka tugaruke ku cimiro cy'uno munsi eh Fenias niyo mpaririza imigambwe ngaha ah, irenga mirongo ine kandi irakora nabaze ari mu mugambwe sawanya Frodebu ni umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi baragira amanama ukuri kwamye baheruka no- no no kunagura inzego zabo aho yovuga ko imigambo idakora sininde kudondagura iyindi icya kabiri aravuga amaradiyo Iravuga Ama- ubutegetsi.
ama- ama- ama- amaradiyo menshi ara- a- yo- yose arakora ayadakora ni imwe erupeya hakaba niyo yonyene izindi nazo zivugira ku- zi- zi- ziracarondera uburyo Mura- zi- dore ndo- iha- ihangane iha- ihangane ivyo reka tubireke tuduge Oya, ku ijambo ntaco.
ry'uno reka nduge munsi ku ijambo kazima avuze ko ari ubutungane bufise ntuze ubutungane aribwo bukari eh, aribwo bukarifya bukora neza ubutungane nibwo bukarifya ko hari kosa cyangwa atakosa ni vyiza ntibivuye mu kanwa ki- kiwawe ubutungane bukora neza ni ukuvuga nagira nze kuri abo bavuze ngo abaprisoni abantu ba- ba- bafunzwe fenias uzotembere mu ma- mu- mu maprizo hariho abana bari bashigikiye imigumuko mu kwezi kwa gatatu umwaka wahera barekuwe urabyumva aba- nu- mvuga aba- a- a- abaminere hanyuma hariho abandi baprisonnier abo baprisonnier nabo bita do droit commun nukuvuga bakoze ibicumuro none gafiniase nk'umuntu nk'abantu batuririye wa mwana munyakabiga bakamuturira mu ipine ushaka ntibafungwe hanyuma ikindi nacyo bavuze ale- ama- Ico- ico ama- c'aba- amakado disparition abantu bavuga abantu bavuga ngo batamenye irengero ryabo abantu bamaze kuvugwa ngo barabuze irengero ryabo hanyuma bagasanga harimo abapfuye bahis- bahi- bahisanywe n'ugwakarago abo basanze mu ma- mu mantuze mu maka- mu makambi imahama no mu- mu mu buganda ni makivale abo byabaye ibinyoma twa- ntuzeye twabe twabeshuje
muratubabarira umwanya watekanijwe aya makuru garukiye ngaha n'ijwi rya amerika ibiganiro byacu birabandanya mugume ku maradiyo yanyu mwari kumwe na louise bigirimana kuri mikoro